hello my country people. how una dey this morning this afternoon and this evening depending on your time when this news dey reach una now we don enter new week how una body now we wan bring news come una way how gunmen take attack frosc dem con send two rip two people go rip for inside the matter na for anambra state that we dey bring out this news so two operatives dem come send dem go roip i wan bring am the way the news take come if you just dey join us for the first time we say thank you for joining us just click on the notification bell there so that anytime when we drop news youtube go notify you of wetin dey happen for nigeria and outside nigeria if you are a returning subscriber that is you have already subscribed to this channel we say thank you for always liking and sharing what we do on this platform. Make I read them the way the tin take come now. Some armed men have attacked a Federal Road Safety Corps patrol team in Anambra State. Now dem as dem dey patrol for road the way that they did normal Now so that they attack them, the government they can't attack them. They come send two operative and injuring the unit commander. They send two operative to RIP. They they they come injure one of the unit commander. The team was reportedly conducting a routine patrol operative along Igbo-Ukwu-Uga route at about 2:45 p.m. on Sunday when the gunmen opened fire on the driver and two other officials while the fourth official escaped into the bush. As they were waka, they do normal routine checkup where they do that they drive, they go. Probably they were trying to stop them. So the gunmen, they come open fire for them, but one of them saved. The other two people, they send them go RIP. The other one, they very seriously injured. The corps educational officer, BC Kazim, confirmed the incident in a statement titled, Two Operatives Shot Down as Unknown Gunmen Attack FRSC Patrol Team in Anambra State. Come say the matter not true, say not be lie, say the matter not true. He said the team leader who sustained injuries was rushed to a hospital for treatment he say one of the leader for the team patrol where they dey go that day that one get very serious injury dem come rush dat one go hospital Another of the person come still run enter bush that one save but the other two persons dem go roip for inside the gunmen when he attack them as dem dey patrol The statement read the corps marshal dr boboye oyeyemi who was visibly touched decried the attack while condoling with the families of the deceased staff The unit commander and staff of Igboukuru Command and the entire management and staff of the corp over the loss and prayed for their souls to rest in peace. Oyeyemi also assured that the corp is working with the Nigeria Police Force and other security agencies to ensure that the attackers are arrested and brought to justice. Na the way the news will take come our way now, na so we take bring am come una way say four men wen dey patrol for frosc team dem come attack dem as dem attack dem two of dem dem come send dem go R.I.P. na di gunmen dem send dem go R.I.P. dem just open fire for dem send dem go R.I.P. one of dem e dey safe because dat one tear race e come enta inside bush one oda pesin sustain so many injury na be the patrol leader the way the news take come na so we take bring am i go see una for inside our next video no go tey so this news na from anambra state Now thank you and una bye bye